Aimez la déo et jouez Yameka. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni ku gatatu itariki cumi na zitandatu y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederic nkunikije twasabye rero eh, ko imodoka nini zituruka muri uganda zituru- zica ku mupaka wa kagitumba ndetse ku mupaka wa cyanika kandi twashyizeho uburyo bwo kugira ngo bikorwe neza kuri iyo mipaka kugira ngo traffic yari isanzwe ica hano ihace uyu ni jean dodier uwihanganye umunyamabanga wa leta ashinzwe gutwara abantu n'ibintu mu rwanda avuga ko icyemezo cyo guhagarika amakamyo gukoresha ibarabara gatuna kigali iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ishingurwa ry'abantu bagandaguwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu ntara cy'ibitoke hamwe n'inkuru ivuga ko abasirikare ba kongo bariko barahiga imirwi ikekwa ko ariyo yagandaguye abasivili mirongo na batandatu mu cibitoke turazigaruka ko mu kanya kari imbere imbere yaho ariko reka tubanze dutege amatwi umugenzi wacu aloyize bigirimana atubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gihe mwaramutse neza aloyize umwanya ni wawe muramutse frederico ndamutse n'abatuteze amatwi inama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yaremeje ku munsi wa kabiri ejo integuro y'itegeko iha uburenganzira umuryango umwe bwa afurika kugumiza abasirikare bawo ba misome bajejwe kubungabunga amahoro muri somaliya kugeza ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kw'indwi kuri mbere iyo ngingo yafashwe mu gihe hakirindiriwe raporo kuri somaliya izoshyikirizwa onu ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa gatandatu onu yemeje kandi ko abasirikare ba misome bagabanywa gushyika ku bihumbi mirongo ibiri n'amajana atandatu na mirongo ibiri na bitandatu gushyika mu kwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani onu ifise umugambi wo gukura abasirikare mvamakungu muri somaliya gushyika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibihugu byarungitseyo abo basirikare ari byo kenya uganda uburundi jibuti na etiyopiya ariko ntibishigikiye uwo mugambi ibyo bihugu byavuze mu kwezi kwa gatatu ko gukura abasirikare ba misome muri somaliya bizosubiza inyuma intambuko zimaze guterwa mu kurwanya abarwanyi ba al shababu igihugu cya afurika y'epfo cyahamagaye ambasaderi wacu muri isirayeli ku munsi wa kabiri ejo inyuma y'aho abasirikare ba isirayeli biciye abantu mirongo itandatu bariko bariyamiriza ingingo ya leta z'ubumwe za amerika yo gukura ambasade yayo i tel avive ikayimurira i yerusalemu ubushikiranganji bwa afurika y'epfo bujejwe imigenderanire n'andi makungu bwaraneguye ibyakozwe n'abasirikare ba isirayeli ku banyepalestina bari mu myigaragambyo mu ntara ya gaza mu kuvuga ko abishwe bariko biyamiriza ingingo y'agasotoro yo gushira ambasade ya amerika i yerusalemu ubwo bwicanyi bwatumye afurika y'epfo ikura ambasade ambasaderi wayo i tel avive aho izindi ambasade muri isirayeli zisanzwe ziri afurika y'epfo isaba ko abasirikare ba isirayeli bavanywa mu ntara ya gaza kandi ikemeza ko ubwo bwicanyi ariyo ntambamyi ku kubaka inzego z'igihugu cya palestina igihugu cya korea ya ruguru carahagari- cahagaritse kuri uyu munsi wa gatatu ibiganiro vyo ku rwego rwo hejuru na korea y'epfo kandi kikavuga ko leta z'ubumwe za amerika ikwiye kugenda buhoro buhoro mu mubonano hagati ya perezida kim jong une na perezida donald trump bivanye n'imyimenyerezo ya gisirikare ya amerika na korea y'epfo itegekanijwe itorokanizo ry'amakuru rya korea ya ruguru ryatangaje ko iyo myimenyerezo igamije gutera ico gihugu kandi ko ari agasomborotso mu gihe hasanzwe hari utwigoro two kuga- kunagura imigenderanire hagati y'izo korea zibiri amerika ibicishije ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire hito north ivuga ko perezida kim jong une ubwiwe yavuze ko atahura iyo myimenyerezo kandi ko azi ko ara- bifitiye akamaro leta z'ubumwe za amerika hito ya yemeza ko gushika ubu amerika yiteguriye inama na perezida kim ariko abandi bakoranye na korea ya ruguru imyaka n'imyaka bavuga ko hariho abagomba kuburizamwo iyi mubonano bibaza ko bitumbereye gukura ubutegetsi bw'icami- bw'ic- bw'icami bwa perezida kim jong un abashikiranganji b'imigenderanire n'andi makungu ubumwe bwa buraya na irani baremeranije i buruseli gukorera hamwe mu kuronderera hamwe inyishu ku bibazo bashobora kuzohura navyo mu ndwi ziri imbere mu gihe bagerageza gukiza amasezerano ya nucleaire na Iran. Ni nyuma yaho leta zimwe za Amerika ifatiye ingingo yo kuva muri ayo masezerano. Aho yari i Paris, umumenyeshamakuru Lisa Bryant w'ijwi rya Amerika yavuze ko umukuru ajejwe imigenderanire mu muryango umwe bwa Buraya Federica Mogherini yavuze ko bahinga b'umuryango umwe bwa Buraya hamwe n'aba Irani batanguye amanama agamije gukingira amashirahamwe y'abanyaburaya akorera mu gihugu ca Irani naho hari naho hari bamwe basaba ko hoba amasezerano mashasha Federica Mogherini yavuze ko hari amasezerano yamaze kwemezwa n'ibihugu bitandatu bitunze ku isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Mogherini yavuze ko ubumwe bwa Buraya bwemeza ko ayo masezerano akwiye gutandukanywa n'utundi tubazo igihugu cya Irani coba gisabwa gukura mu nzira leta z'ubumwe za amerika ku munsi wa kabiri ejo zarashyize ku rutonde rwirabura umukuru wa banki nkuru ya irani variola seife hamwe n'icegera cy'umuyobozi w'igisata cyayo mpuzamakungu ali tarzari bagirizwa kuba bararungitse amamiliyoni y'amadolari ku muhari hezbora urwanira muri libani amerika ivuga ko seife na tarzari bafashije abarwanyi b'umuhari elgc qf w'abarevolutionniste muri irani mu bikorwa byawo mu mahanga amerika yahanye kandi ibanki al bilad yo muri irake hamwe na nyeneyo arasi habibi hamwe kandi n'umutegetsi w'umuhari hezbora mohamed kasire kuba barafashije abo barwanyi mu kubarungikira amafaranga
urakoze aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza kuri wa kabiri niho abantu mirongo ine na batandatu barimwo abagore n'abana bagandaguwe mu gitero cyakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu ntara cy'ibitoke bashingurwa imiryango y'abo bantu bagandaguwe hamwe n'abarusimbye basaba leta y'uburundi kongereza inguvu mu kubacungerera umutekano nayo uwavuze ijambo ku izina ry'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi yateye ibyatsi ubwo bwicanyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika Diane Ndonse yakurikiranye icyo gikorwa mu ntara c'ibitoke aradufitiye inkuru hariho kwizera Audrey yavutse mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi murumva ko rwari uruhinja by'ukuri hariho Bigirimana Toma Batazira Abdu yavutse mu mirongo indwi n'indwi
uko basoma bamwe mu bishwe niko babo bakoma induru abo baririgwa baharurwa kuri mirongo ibiri na bane mu bahitanywe n'igitero cy'umugwi w'abantu utaramenyekana kuri uyu wa gatandatu uheze ku mutumba wa ruhagarika uri muri komine buganda y'intara cy'ibitoke iki gikorwa cyitabwe n'abantu isinzi hirya no hino yariko harategurirwa imva hari umurundano w'abantu abajejwe umutekano baguma bagerageza kubigizayo abari mu nzego zitandukanye z'igihugu bari bahashitse abo mu migambwe indongozi z'amasengero intumwa ya papa mu burundi n'abaserukira ibihugu byabo nk'ubu birigi uw'ubufaransa uwa leta zunze ubumwe za amerika n'uw'uburusiya ari nawe yaserukiye abandi mu bafata amajambo georgi vladimirovich yahojeje imiryango yabuze anayisaba kwirengagiza kahise kabi aha agira ati twama twiyamiriza ubwicanyi ubwo bwicanyi bunyamaswa ubwicanyi ku nzirakarengane twama twiyamiriza ubwicanyi ubwo bwicanyi bunyamaswa ubwicanyi ku bantu ataco bagirizwa ntushobora guhagarika ubuzima kubera kahise canke kazoza dutegerezwa kurengana ako kahise kirabura k'iyi komine k'igihugu kigenzi cacu ku bwa bagenzanje turahojeje imiryango yabuze imana mushobora byose ibakire mu bwami bwayo umushikiranganje w'ubutungane yavuze ijambo ku izina rya leta yasabye abanyagihugu kuguma bafatanye mu nda mu kurarira umwansi pascal barandagiye yavuze ko bagiye gukora amatohoza kugira ngo abakoze ako kabi bahanwe maze akanavuga ko hari abamaze gufatwa kugira ngo bagirwe ko amatohoza nka leta turashoboye kubizeza yuko abakoze ibishano bose ari ngombwa babihanirwe iki ni ikintu gikomeye cyane rwose ni ngombwa babihanirwe bafatwe baba ababikoze ku bwabo canke abo bafashanije kandi ahandi ko ndavuga ibyo ari byo byose ndibaza ko bahari n'abamaze gufatwa kandi si nkekeranye kora agasuzuguro ku benegihugu na leta hamwe ubwicanyi bwogenda uko ntimumenye yuko izi nkozi kibi zafashwe kandi zahanwe umushikiranganji pascal barandagiye yavuze ijambo ku izina rya leta yemeye ko bazobandanya gushigikira imiryango yabuze iruhande y'ivyo uwaserukiye ababuze leonard ndarishikanye mu ijambo yashikirije ahanini yashimikiye gusaba leta kongereza ababacungerera umutekano murabona aho tuba tuba ku mbibe kandi ahantu hatameze neza mbere twiryo jambo twabasaba ko mutugwiriza umutekano hakaba n'amapolisiyo hepfo uko ni ku mbibi kandi hasa nabi nongeye gusaba ko mwoba hafi ya twebwe ukaturemesha ukaduha ingufu ubu imitima yarahababutse aho bijya bintu bidushikiye nta mahoro dufise buragoroba tukaganya tubasabye rero ko mwotuba hafi kandi mukaba hafi y'inkomere zasigaye ziri mu bitaro abo bagira gisura bari bo bakurikiranye n'abo bavuye mu mubiri tugasaba leta ko yobana nabo bakurikirane mubasure mudusure muturemeshe inyuma y'aya majambo abishwe baciye bashigwa mu mpafu zari zateguwe bahejeje gushira kw'amatafari haciye hakurikira gushira ko ingori z'amashugwe harimwo n'iryarungitswe n'umukuru w'igihugu igikorwa cyo gufuba aba bantu cyari cyategekanijwe ko kimara amasaha atatu ariko cyavuye kimara amasaha arenga atandatu mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika
inshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu ndetse n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu ibihumbi cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na bitanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane na mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi ndetse n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi ya shortwave tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
kuri wa kabiri igisirikare ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo gikorera mu kiyaga ca rusizi catanguye umukwabu wo gusaka ibigwanisho ahitwa mutarure aho ni mu karere ka uvira mu ntara ya kivu yo mu manuko ivyo bibaye inyuma yaho abayobozi b'igihugu c'uburundi batangarije ko igitero cahitanye abantu mirongo ibiri na batandatu muri komine bugendana cakozwe n'abantu bari bavuye muri kongo ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo mu burengero bwa kongo igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo gikorera muri rejima y'ibihumbi bitatu magana atatu na kane yo mu ruvunge cyakoze umukwabu wo gusaka ibigwanisho ndetse n'abagizi ba nabi bishe inyuma y'igitero cyahitanye abarundi mirongo ibiri na batandatu bo muri komine buganda yo mu ntara ya kibitoki tariki ya cumi na rimwe y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ariko muri uyu mukwabu watangiriye mu muhana wo ku mutarure nta kigwanisho ndetse n'abagwanyi bawufatiwemo usibye abasore bane b'abahinzi batari bafite ibyangombwa bafashwe nuko biri mu gusa nk'ibiduhungabanya umutekano mu mitima yacu kumva batwitirira ngo twebwe ngo tubitse abansi bo kuzoja gutera uburundi kandi abo bantu tutabagira kandi abo bantu bonyine bashitse bakoze imisako nta kintu na kimwe bakuyemo basanze igisagara ari keranda hasibye abo bantu babira imizi bava mu burundi bakaza kurima bamara kurima none kubera ibyangombwa bazanye biba byaramaze guta garanti abo nibo bafashwe kubera bataba- bataraja kushakisha ibindi abo nibo bajanywe ku ruhande rw'ubuyobozi bwa gisirikare rejima y'ibihumbi bitatu magana atatu na kane bukorera mu ruvunge bwari muri iki gikorwa cyo gusaka ibigwanisho n'abagizi ba nabi tangaza yuko bwakoze uyu mukwabo nyuma y'aho bamwe mu bayobozi b'abarundi bavugiye yuko abishe abarundi mirongo ibiri na batandatu bo muri komine buganda bahungiye muri kongo ariko abasirikare bakorera mu kibaya cya rusizi bahamya yuko ari ntabo babonye ari nayo mpamvu bahisemo gusaka mu mazu muri uyu mukwabu wakorewe mu mazu ndetse no mu biraro abaturage bo ku mutarure barinubira bamwe mu basirikare barimo bakora umukwabu kuko banyuzagamo bakiba ibikoresho byo mu nzu birimo amatelefone ndetse n'amafaranga bamaze kubura izo mbunde baza badushinja n'ibindi byose bakaza babafata gusa kugira ngo babanyage ntawe bafashe batanyaze amatelefone bajanye amapano basanze mu nzu bakama barengeza bakayatekera ni byinshi bajanye amatelefone bayajanye n'ubu bamwe baracyabi abaturage bo ku mutarure bahamya yuko ari ntabanzi bagwanya igihugu cy'u Burundi bacumbikiye kuko bafitanye imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burundi twebwe abo barashe i burundi bahungiye ino ntitubazi ntabwo twigeze tunabona Nta- ndetse abo bobo uburundi ni bugende bumenye abansi babo bakwiye hose bakwiye muri iyi misozi ya uvira haruguru ya uvira ziriya za- za- zija za bijombo za hehe abo ni abansi b'uburundi akiri ntibabitirire ngo baba ku mutarura tuzi ko uburundi ari igihugu cy'ububanyi twobakingira ntitwobarekurira kuvuga ngo umwansi aba- a- abashikeko nk'uko natwe batotwe- batotubonera umwansi ngo baza kudutera ngo bamuturekere ngo ajeho kuko twakabaye ngombwa gukorana abarundi n'abakongomani ku buryo bwo gu- kuronderanira amahoro Bedase Ngabo ku bw'ijwi ry'Amerika ku mutarure wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo leta y'u rwanda itangaza ko mu gihe kitarenga iminsi itandatu ibarabara mpuzamakungu kigali gatuna rihuza u rwanda n'igihugu cya uganda rizoba ryasubiye kurengana ni mu gihe kuva mu ndwi iheze imodoka ziremereye zahagaritswe kubera ko iryo barabara ryifashishwa mu budandaji kuri ibyo bihugu byose byononekaye yononywe n'imvura idasanzwe ibandanya kurwa mu rwanda ni inkuru dushikirizwa no mu menyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa
ku muhanda mpuzamahanga kigali gatuna mu karere ka gicumbi mu majyaruguru y'u rwanda hafi n'umupaka wa gatuna uhuza u rwanda na uganda imodoka zikora imihanda ziri mu mirimo yo gusana umuhanda wangiritse kuva ku cyumweru gishize ni umuhanda uba usanzwe wifashishwa ku buhahirane hagati y'ibihugu byombi kuruta ubwo twahageraga mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri twasanze amakamyo yikorera amatoni menshi atemerewe gutambuka birinda ko agace gato k'umuhanda kasigaye nako kakwangirika bwana jean dodier uwihanganye umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri minisiteri y'ibikorwa remezo twamusanze yaje gutangiza imirimo yo gusana uyu muhanda yabwiye ijwi rya amerika ko imodoka zituruka muri uganda bazinyujije ku mipaka ya kagitumba na cyanika n'ayikora kuri uganda twasabye rero eh, ko imodoka nini zituruka muri uganda zituru, zica ku mupaka wa kagitumba ndetse ku mupaka wa cyanika kandi twashyizeho uburyo bwo kugira ngo bikorwe neza kuri iyo mipaka kugira ngo traffic yari isanzwe ica hano ihace ikindi navuga ni uko iyo tusabye ko imodoka nini zitahaca ni rwa rwego rwo tuvuga rwo kugira ngo turinde ubuzima bw'abatwaye ibinyabiziga n'ibinyabiziga ubwabyo kuko uko ubibona nawe hano duhagaze urabona ko udukomeje kwacisha imodoka nini eh, uko ziremereye zishobora gutuma n'agace kari gasigaye kagenda minisitiri uwihanganye yabwiye ijwi rya amerika ko isenyuka ry'uyu muhanda rikomoka ku mvura idasanzwe u rwanda rwagize kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka mu buryo rutari rwiteze ubwo twari tugihari twabonaga amazi bishoboka ko aturuka mu misozi ya cyumba akiri gushoka anyura munsi y'umuhanda wangiritse bwana uwihanganye akavuga ko bihabanye n'ibikunze kugaragara ko imihanda yubakwa nabi mu rwanda imvura twagize uyu mwaka ni imvura tutigeze tugira mu myaka mirongo itatu n'itandatu ishize mu gihugu ni ukuvuga ngo n'uwakoze umuhanda uwawutekereje ko ugomba kuba umeze agashyira ku misozi ibijyana amazi ntabwo yaj- yari kugendera kuri iyo rain for data kandi atayifite ntabwo rero wahita ujya kuri conclusion yo kuvuga ngo umuhanda wawe usondetse kuri rubanda rugufi baturiye umuhanda kigali gatuna baravuga ko ari igihombo ukuntu twaho- twahombye abakozi bako- bakoreragayo bakoreraga babuze akazi kandi baduhaga akazi kubu ngubu nakigenda mu bashoferi batwara imodoka ziremereye twabashije kubona baremeza ko muri rusange kuri bari igihombo ni igihombo bahurizaho n'abakuriye minisiteri y'ibikorwa remezo uyu twasanze mu kizuru cy'imbere cya samuturera yari ku mupaka wa gatuna aravuga ko yagombye kuba yaragejeje ibicuruzwa i kigali ku wa mbere w'iki cyumweru yavuze ko shebuja kugeza ubu ataramuha umwanzuro wo gusubira inyuma ngo akatire ka gitumba ariko ko byaba ari igihombo kuko gupfa kugera uganda agomba guhita yongera agafatwa nk'umugenzi mushya ugomba kwishyura ibisabwa byose iyo usanze ibintu byangiritse umuhanda wapfuye we tayari imibare yawe ipfuye ngo tuve mu muhanda uko nguko umuhanda wangiritse uhora duhombeje uzasubira inyuma wese azahomba kuko birasaba kuzatanga buri nyungu ya rediyuza ugure mazutu kugira ngo uzagere i kigali kereka inzego za leta nibabasha uburyo bwo kuvugana bakanohereza abagize ikibazo akavuga ko uyu muhanda kigali gatuna yari y'ibusamo ntabwo waba ujyanye ibintu kigali umuntu akunyuza ku mupaka wa kagitumba cyangwa umuntu akunyuza cyanika kereka hajemo bya bindi wenda afite inyungu ku mupaka runaka ku bucuruzi bwe kuko kugira ngo uzava ahangaha ufate kabaro ujye gisoro byagere cyane kawongere ugaruke i kigali ni urugendo rurerure cyane rwo kuzenguruka minisitiri jean dodier wihanganye yabwiye ijwi rya amerika ko mu minsi itandatu haraba habonetse igisubizo kuri uyu muhanda ingamba ya mbere ni ukuwutunganya ku buryo bwihuse butuma nyine amamodoka manini amamodoka aremereye amakamyo yongera kuhaca ariko ubwo ni iby'igihe gitoya none iby'igihe kinini kuko ubona ko n'ubundi uko wagiye ubwo tuba tugomba kureba noneho ingamba y'igihe kinini kugira ngo bitazongera kubaho ibyo nabyo urumva ni ibifata umwanya tugiye kwiga neza bisaba kwiga neza ubusanzwe uyu mupaka kigali gatuna uri mu mipaka itambukaho imodoka ziremereye zitari nke byibura amakamyo manini atari munsi y'ijana na mirongo inani ngo ashobora guca kuri uyu mupaka ku munsi nk'uko twabibwiwe n'umwe mu bashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u rwanda uretse kuba uyu muhanda watumye imodoka ziremereye ziba zihagaritswe by'agateganyo hari n'indi miryango igera mu munani yari iwuturiye mu murenge wa cyumba yahise yimurwa shisha itabona
dusanze muri gusenya rero mwe mukihe tuje gusembera bavuga ngo tujye kureba aho tujya gucumbika mu bavandimwe gusa uyu muhanda kigali gatuna ku rwego rw'igihugu wiyongereye ku yindi makumyabiri n'itanu yangiritse ikongera igasanwa muri ibi bihe bikomeje kugwamo imvura idasanzwe indi mihanda kandi ku rwego rw'uturere yangiritse igasanwa irasaga mirongo ine iyi mvura idasanzwe kandi imaze guhitana abasaga magana abiri n'amazu abarirwa mu bihumbi icumi yangiritse akabagira ubusa ijwi rya amerika igatuna ku mupaka w'u rwanda na uganda iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu mu gihe abarundi bitegurira amatora ya kamarampaka atekanijwe ku munsi wa kane mu kiganiro amerikana cy'uyu munsi turarabira hamwe muri make uburenganzira n'ububasha bw'umunyagihugu bwo guhindura ibwirizwa shingiro muri leta zunze ubumwe za amerika reka dutega amatwi mugenzi wacu tamase kamirinde
guhindura itegeko nshinga akenshi na kenshi abantu bamenyereye ko binyura mu nzira ya referandumu cyangwa kamarampaka kamarampaka ni uburyo bwo gutora bukoreshwa n'ubutegetsi bukabaza abatora ni ukuvuga rubanda gufata icyemezo bahitamo hagati y'ibisubizo bibiri gusa yego cyangwa oya ni ukuvuga rero ko umushinga wo guhindura itegeko nshinga ari ubutegetsi buba bwawuteguye noneho rero bukabaza rubanda kubyemeza ubundi buryo nicyo bita initiative hano muri leta zunze ubumwe za amerika ni nko kuvuga gufata iya mbere abaturage muri icyo gihe nibo bakoresha ubwo buryo bagasinya ku mushinga wo guhindura itegeko nshinga bitekerereje bikoreye ubwabo bwite iyo umubare w'abashyizeho umukono uteganijwe n'amategeko ugezweho icyo gihe nabyo bishyirwa mu itora rya kamarampaka noneho yego yatsinda umushinga wabo ukinjira mu itegeko nshinga usibye ko ubu buryo bwombi bushobora no gukoreshwa no ku bindi bibazo by'ubuzima busanzwe bwa rubanda cyangwa se andi mategeko asanzwe abaturage baba bitekerereje cyangwa se abategetsi baba batekereje referendum na initiative byemejwe n'urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi kwa kabiri mu gihumbi magana cyenda na cumi na kabiri ko bitanyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu impamvu ni uko itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ubwaryo ritabiteganya ahubwo biteganijwe mu mategeko nshinga bwite ya za leta zigize igihugu ku giti cyazo ni ukuvuga ko mu rwego rw'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika nta referendum cyangwa initiative ishobora gukorwa ikorwa gusa mu rwego rwa leta zigize igihugu kubera umuco wabo w'uko ibyemezo bifatirwa mu nzego zo hasi umuco watangiye leta zunze ubumwe za amerika ikivuka dore hashize imyaka magana abiri na mirongo itatu n'icyenda guhindura itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika bituruka ku nteko ishinga amategeko cyangwa se congress yamara kubyemeza bikajya muri leta zigize igihugu uko ari mirongo itanu usibye ko nazo zishobora kwitekerereza umushinga wo guhindura itegeko nshinga iyo inteko zishinga amategeko za bibiri bya gatatu by'izo leta zose zibyemeje niho ihindurwa ry'itegeko nshinga riba rihamijwe nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za amerika
ku itariki cumi na zine z'ukwezi kwa gatanu leta zunze ubumwe za amerika zari mu icese ambasade yazo mu kuyivana ku mugwa mukuru w'igihugu ca israel tel aviv zijana mu gisagara ca yeruzalemu umuhanuzi adasanzwe wa perezida wa amerika donald trump jer kushner atangaza ko mu kwimura iyo ambasade basubiye kwereka amakungu ko amerika ishobora kwizigirwa yamenyesheje ko amerika iri kumwe n'ibihugu bicuditse kandi ko izokora ibikwiriye kandi ko ariko yama ibigenza mu gufata iyo ngingo amerika yahisemo gukomeza imigenderanire myiza iri hagati yayo na israel iyo migenderanire ifatiye kuri kahise n'inyungu ibyo bihugu bisangiye leta zunze ubumwe za amerika ziri kumwe n'igihugu cya israel kubera ibyo bihugu byombi byemera ubwigenge umuhanuzi adasanzwe wa perezida trump gerald kushner avuga ko ibyo bihugu biri hamwe kubera byombi byemera ko demokarasi ikwiriye gukingirwa atangaza ko israel yerekana iminsi yose akamaro n'inguvu z'ubwigenge kushner avuga ko israel ari bwo butaka mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi aho abayahudi abayisilamu n'abakristu hamwe n'abantu b'amadini yose atandukanye basengera mu mwidegemvyo bakurikije ukwemera kwabo kushner avuga ko leta zunze ubumwe za amerika zibandanya kwiyemeza ku vyerekeye amahoro arama mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi amerika ngo iriteguriye gushigikira amasezerano y'amahoro mu buryo bwose ishobora atangaza ko amerika yemera ko bishoboka ko impande zombi zishobora kuhakura inyungu hamwe abantu bose bashoboye kubana mu mahoro no mu mutekano atabwoba bafise kandi bashobora gushika ku migambi yabo leta zunze ubumwe za amerika ziremera ko ikibazo c'igisagara ca yeruzalemu atari ikibazo coroshe amerika ibandanya gusaba impande zose kubahiriza uko ibintu bimeze muri iki gihe ku bijanye n'ibibanza bihezagiye muri ico gisagara umuhanuzi adasanzwe wa perezida trump jer kushner avuga ko mu gihe israel imaze imyaka mirongo irindwi ishinzwe kurondera amahoro azorama bigize iyindi ntambwe kushner aremera ko amahoro ashobora gushikwako hamwe bokwemera ko kazoza gashobora kuba gatandukanye na kahise avuga ko bitazoba ibintu vyoroshe ko hazotegerezwa gufatwa ingingo zikomeye kushner avuga ko babishizemwo ubutwari bashobora guhindura ubuzima bw'abantu miliyoni n'imiliyoni batakaje umwizero
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mukunze radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyiza bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.